in radio Rijwi Amerika. ijwi ry'amerika ryikoshereza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi na zine y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federika nkurikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi umusirikare umwe umwe wese yanamurira n'ababyumva ari abanyarwanda babyumva ari n'abarundi bamenye yuko rwose nta shingiro bifite uyu ni brigadier general joseph nzabamwita umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda avuga ku makuru yatangajwe n'abajejwe umutekano mu burundi yerekeye umusirikare w'umunyarwanda yafatiwe mu burundi inkuru cyo kumwe n'andi makuru yerekeye burundi arimo ihagarikwa y'abanywanyi w'umugambi fnl wa agatongwasa turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizaho na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe udushikiriza amakuru adutegurira
mwaramutse Freddy mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi tuyahere muri Cote d'Ivoire muri icyo gihugu cya Cote d'Ivoire abantu cumi na bane b'abasivile hamwe n'abasirikare babiri barishwe barashwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi batandatu b'umuhari wa Al Qaeda icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa mungu cyabereye ahitwa Grand Bassam ku nkengera z'ikiyaga haruhande y'ihoteli yitwa Southern Star hahurumbirwa n'abanyamahanga benshi abantu bashika mirongo ibiri na babiri barakomeretse abantu bari aho igihe vyaba bamenyesheje ko abo bicanyi baje n'amaguru bambaye ibihuzu bikinga mu maso kandi bafise ibikoho bikomeye basanga abantu bari ku kiyaga bariko basama akayaga baca babiraramwo n'amasasu perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yemeje ico gitigiri c'abahasize ubuzima acamenyesha ko abo bagizi ba nabi bose bishwe leta z'ubumwe za Amerika yateye ivyatsi ubwo bwicanyi mu mezi aheze Al-Shabaab waragavye ibitero ku mahoteli akomeye yo kumurwa bo kumirwa mukuru y'ibihugu bibanyi vya Mali na Burkina Faso ibitero vyahitanye abatari bake Tukivuga ku makuru y'ubwicanyi mu gihugu ca Mali umusirikare yamuka mu gihugu ca Chad wo mu nteko za ONU yarishwe arashwe arashi yarishe arashe murambabarira abasirikare babiri bagenzi we akomeretsa ugira gatatu mu buraruko bwa marejo ku munsi wa, wa mungu umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungoni radia ashuri amenyesha ko hari undi musirikare yafashwe ku munsi wa gatandatu yagirizwa kurasa bagenzi we ahitwa tasalite ni mu ntara ya kidari muri mari ubu bwicanyi bubaye ubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi zitatu muri iyo ntara nyene ya kidare ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kabiri umusirikare yamuka muri cade wo mu nteko za oni yarishe umukomanda wiwe hamwe n'umuganga w'izo nteko ni mu gihe hari haheze indwi zitatu hari uruhagarara rufatiye ku buryo abo basirikare babayeho ndetse n'ibijyanye n'imishahara yabo mu myaka iheze abasirikare ibihumbi bibiri bamuka muri cade bahisemo guta imirimo yabo bivanye n'izo ngorane nyene z'imishahara hamwe n'uburyo bafatwa ku bijyanye n'uburyo bwo kubaho muri turukiya abantu bashika mirongo itatu na bane nibo bishwe bahitanywe n'ikibombe caturitse ku murwa mukuru ankara ejo ku munsi w'imana umushikiranganji wa turukiya w'amagara y'abantu mehmet mwezi noglu yamenyesheje ko abashika ijana na mirongo ibiri na batanu bakomeretse baciye bajanwa mu bitaro bitandukanye vyo mu murwa mukuru ankara cumi n'icenda muri bo amenyesha ko bababaye cane mwezi noglu amenyesha kandi ko icyo gitero cyabereye hafi y'ahitwa kiziraye hari amaduka menshi kandi hari ibituro by'imiduga yunguruza abantu ni hafi y'ubuserukizi bw'ibihugu bitari bike hamwe n'inyubakwa za leta icyo gitero kibaye inyuma y'aho hari haheze iminsi ibiri ubuserukizi bwa amerika muri turukiya busohoye urwandiko rugabisha ko hashobora kuba igitero ku murwa mukuru wa ankara urwandiko rwasaba abanyamerika kwirinda kugendera muri icyo gice mu gihugu cya zambia inama nkuru y'abepiskope muri zambia itekanya gutunganya inama hagati y'imigambwe ya politike hamwe n'abakandida bazoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ni mu ntumbero yo gukinga uruhagarara rufatiye kuri politike rushobora kwaduka imbere y'uko ayo matora atekanijwe ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi k'umunani uyu mwaka padiri ajejwe kumenyesha amakuru muri Ecclesia Katolika muri ico gihugu ca Zambia Winfred Kunda amenyesha ko abanyagihugu ba Zambia bamye bashikiriza amakenga ku gutana mu mitwe vyama vyadutse hagati y'abanywanyi b'imigambwe mu gihe iyo migambwe iriko itegurira gutangura ibikorwa vyo kwiyamamariza ayo matora leta zunze ubumwe za amerika cagirije perezida wa siriya bashar al assad ko ariko agomba kuburizamwo ibiganiro bishasha vy'amahoro ibiganiro bitekanijwe gutangura ejo ku munsi wa mbere i geneve mu buswise ivyo vyashikirijwe na sekreteri wa amerika john kerry mu gihe abadiplomate b'ibihugu rutura bari mu nama mu gisagara pari mu bufaransa kuvugana ku kibazo ca siriya hamwe n'ibindi bibazo bihanze isi muri iyo nama yejo ku munsi w'imana yahuje john kerry hamwe na bagenzi we b'ubufaransa ubudage ubwongereza ubutaliyano hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya barihweje n'ibibazo vyo muri libiya iraki yemeni hamwe n'icifuzo c'ubufaransa co gusubira gutanguza ibiganiro hagati y'igihugu ca israeli n'igihugu ca palestina amakuru twabateguriye avugwa irya no hino ku isi aha niho arangiriye turasubira mu mwanya mu ncamake yayo
urakoze aloyise ku makuru uhejeje kudushikiriza ejo ku munsi wa mungu mw'ijoro muri quartier ya kibenga iri muri zone kinindo muri komine muha umudandaza yaragandaguwe n'abantu bariko bagendesha ipikipiki mugenzi wacu fidelite ishatse ari i bujumbura yarashoboye kwishikira muri ico kibanza akaba agiye kudushikiriza inkuru y'imvaho ayo masasu yumvikanye mu kibenga kwibaba yitiriwe umunsi wa kabiri ni ukuvuga veni mardi mu rurimi rw'igifaransa kuri mirongo itanu n'umunani yahitanye umugabo w'umudandaza azwi ku izina rya habyarimana paul twebwe tugeze kuri iryo barabara gica isaha zibiri z'ijoro zirenga uyu muntu yagandaguwe aryamye iruhande y'akabutike aho abamugandaguye basanze ateramiye ku ruhome rw'iyo butike yateramiye ko hari ibinogo vy'amasasu yaciye birenga bine aho nyene uyu mugabo yaguye hatu ibisigara vy'amasasu bita amadiyo muri mu gifaransa birenga bitandatu tuhasanze abantu baguye mu gahundwe kubw'urupfu rw'inshuti kuri bamwe n'ubw'umubanyi ku bandi aba bantu tuhasanze bariko bagerageza gutahura ibihereje kuba umwe muri bo agira twiganira ivyo yabonye jene ko ndataha muhira gabo mbere yanje hari moto irikira hinda mugabo izimije itara komisa niko negembere nkubise nk'ipazi ibiri ca mbona umuriro uri kuraka ariko bararasa ca nsubira inyuma niruka je nabonye umwe ku moto ngira n'uwundi yariko ararasa oya yari hasi umuntu yariko ararasa abanyu Habyarimana Paul bose ico bahuriza ko ni uko yari umuntu ahumuye kandi w'intungane vyongeye icumviro kijanye nuko yoba azize imvo za politike bacamirira kure yamara bemeza ko abamugandaguye baje bagana we ukuntu barashowe mutamangira niwe bari baje kurondera kubera mu bantu bose bicaye hajya bose bahavuye ari bazima kandi biraboneka yuko amabare ya penetre kuri koti imwe yari yicaye kuko niwo mubotike ntibamureshe deja ari ni muri grillage ntibigeze banahatumbereza uyu muntu amusanzwe muzi turababanye duhana crotire ibibavu bavuga vy'imigambi vy'abantu bi- oya uwo mutama vraiment ni umusaza ni kimuga yari nagwaye vraiment abapolisi bari bamaze gutangura amatohoza mbere hari n'inyamirama bitahuriye iriko irabaza abayibonye uko vyagenze umukuru wa karitsiye kibenga Nemirimana Emile batazira nembagare avuga ko bagiye kugwiza abana n'abaje umutekano kubera ko mu kwezi kumwe gusa aho mu kibenga amaze kugandagurwa abantu babiri bo ubisha vraiment twe ntabwo twari tumenyereye mugabo mu ku kwezi ribaye gira kabiri hari ubundi twasanze banize umukozi w'umuntu yagiye ku kazi asanga bamunigiye mu rupangu bo tugiye kugwiza amanama menshi n'abajije umutekano bira turabe ku kameme bitoza birabandanya kuko ibi twege ibi twe ntabwo twari tumenyereye n'ukuri abanyakibenga bari abantu bari babanye neza tubibona nk'igitangaro umuryango wa Paul Havyarimana agahinda ni kenshi na cane cane umuhungu wiwe yaguye igihumura abonye igandagurwa rya se kuko yari hafi yabo i Bujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika umuvugizi w'ingabo z'u rwanda brigadier general nzabamwita joseph eh, yabwiye ijwi ry'amerika ko ibirego igipolisi cy'u burundi kirega leta y'u rwanda bivuga ko umusirikare w'u rwanda yafatiwe ku butaka bw'u burundi ari ibinyoma nzabamwita asaba abarundi n'abanyarwanda gufata ivyo birego nk'ibitagira ifatiro ni inkuru ya mugenzi wacu wasomta kaboyi umuvugizi w'ingabo z'u rwanda brigadier general nzabamwita yosefu aravuga ko ibirego igipolisi gishinzwe ingabo z'u rwanda ko haba hari umusirikare w'u rwanda wafatiwe mu burundi agiye mu bikorwa by'ubutasi ari ibinyoma ko ibi birego igihugu cy'u burundi gikomeje gushinja u rwanda nta shingiro bifite brigadier general nzabamwita yosefu ni ibinyoma byambaye ubusa kuko nta musirikare w'u rwanda wafatirwa mu burundi atarigeze ajyayo n'amazina bavuga ah, yo uwo musirikare nta uwo musirikare witwa atyo tugira mu gisirikare cyaragiye ibyo bavuga inomero ze za gisirikare zo bita matrikire mu gifaransa ntabwo izo tugira nk'izo mu gisirikare cy'u rwanda mu by'ukuri urabona yuko ari ibintu by'ibihimbano tutabura kuvuga yuko ndetse hari n'ibirego bi- bidafite ishingiro bya cyane cyane bidafite shinge na rugero ntabwo ari ukuri rero ni ibinyoma igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cyafashe umunyarwanda w'umusirikare witwa Cyprien Rucyahintare igipolisi kikavuga ko yafatiwe ku musozi witwa Rushenya muri komine giteranye intara ya Muyinga akaba ngo yaravukiye i Bugande mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nk'uko we ngo yabyivugiye yinjiye igisirikare cy'u Rwanda muri bibiri na cumi na rimwe ubu ngo afite ipeti rya kaporari umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeza ko uwo mugabo bigaragara ko akiri muto akorera mu kigo cya gisirikare cy'ahitwaga biro umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko uyu musirikare yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma y'uko atabwa muri yombi n'abaturage uwo musirikare yemeza ko yari amaze kuza gukora ako kazi k'ubumaniko inshuro ebyiri mu Burundi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asanga ibi birego Burundi bukomeje gushyira ku Rwanda ari uburyo abarundi babonye bwo kujijisha ku bibera iwabo batabasha gukemura bakabyegeka ku Rwanda Brigadier General Nzabamwita Yosefu avuga ko igisirikare cy'u Rwanda nta kindi cyakora kuri ibi birego nk'ibi usibye gukomeza kubinyomoza umusirikare umwe umwe wese yana- yanakora iki n'ababyumva ari abanyarwanda babyumva ari n'abarundi bamenye yuko rwose nta shingiro bifite nta ntabwo ushobora kuvuga ngo igisirikare cy'u rwanda noneho cyagiye mu bibazo by'u burundi hari umusirikare umwe utanabaho bavuga ngo bafatiwe mu burundi n'ibyo anavuga nta n'aho bihuriye rwose iyo unabyumvise uraseka ari abantu avuga abayobozi be ntibabaho nta n'abazi n'aho avuga ntahazi So, urabona ko ngira ngo ari intuza ari ni ukubiseka ni ukubigaya ni ukubisuzugura eh, ndetse no gukangurira n'abanyarwanda kutabyitaho gusa kugira ngo bafate ko ntaho barasa nk'abana mu by'ukuri si ubwa mbere uburundi burega u rwanda kugira uruhare ku mutekano muke ubera mu gihugu cy'u Burundi iki gihugu gishinja u rwanda kuba ruha imyitozo ya gisirikare impunzi z'abarundi ngo zizasubire guhirika ubutegetsi bwa pierre nkuru nziza ibi byatumye u rwanda rufata icyemezo mu minsi ishize cyo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu u rwanda ariko rwanakomeje kuvuga ko ibi birego byose nta shingiro bifite asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Rwasa bashika kuri 16 bapfungiwe mu gashoka commune Busoni kuva ku munsi wa gatandatu muri bo harimo urongoye uyu mugambwe mu nta kirundo hamwe n'umukuru wa FNL ya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo Muyinga na Cankuzo urongoye igipolisi mu Kirundo avuga ko abo banywanyi umugambwe wa Rwasa bafashwe bariko bakora inama itemewe n'amategeko mu muhana umuntu zimwe mu ndongozi zibakurira mu mugambwe zivuga ko bafashwe bagiye kuramutsa umu FNL mugenzi wabo mu gihe abandi batetsi w'uyu mugambwe bavuga ko ataco bobivuga ko kuko batazi icahagurukanye kigashikana mu kirundo umukuru umugambwe mu karere n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza abafashwe bose hamwe bagera kuri cumi na batandatu ni ukuvuga abagabo cumi na batanu n'umukenyezi umwe muri abo harimwo indongozi nkuru nkuru mu mugambwe fnl ishami rya rwasa mu karere ka bweru buyogoma kagizwe n'intara za kirundo muyinga na cankuzo hamwe n'indongozi nkuru nkuru ku rwego rw'intara ya kirundo ku rwego rw'akarere ka bweru buyogoma aha twavuga nkarimi sindayigaya ahagarariye fnl ishami rya rwasa mu karere co kimwe n'umunyamabanga wiwe hamwe n'urongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe mu karere ka bweru buyogoma ku rwego rw'intara ya kirundo haza ku isonga oscar nizigiyimana awuserukira mu ntara uwurongoye ugwaruka rwegamiye uwo mugambwe fnl ishami rya rwasa mu ntara ya kirundo n'ijisho ry'uwo mugambwe muri komine busoni komiseri jacques nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko mu kubata muri yompi igipolisi cyakoreye ku makuru cyari cyaronse avuga ko hari abantu bariko bagira inama inyuranye n'amategeko uwo arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko bafashwe ku mutaga kuri ubu wa gatandatu bakoraniye mu rugo rw'umunyagihugu ruri ku mugwa mukuru wa komine busoni ahitwa mu rusarasi komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko mu kubahagarika batewe amakenga nuko basanze abantu benshi batororokanye baturuka mu mihingo itandukanye bakoranira ahantu hamwe mu muhana kuva kuri uwa gatandatu bose uko ari cumi na batandatu bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi muri komine busoni twagerageje kumenya ico bayivuga ko mu mugambwe fnl ishami rya gwasa haba mu ntara ya kirundo canke ku rwego rw'akarere mu gihe indongozi zari gutanga umuco zose ziri mu bafashwe twashimye kubaza bamwe mu ndongozi zibegereye inyuma yabo gato ntawemeye kwemanga amakuru ashikiriza ku ifatwa ry'abo banywanyi ba fnl na cane cane abo babakuriye mu nzego z'umugambwe canke ngo atange ijwi ryiwe ariko imvugo ntizisa indongozi za mbere zatanguye kuvuga ku ifatwa ry'abo babakuriye mu mugambwe bavuga ko bafashwe bari kuramutsa umunywanyi wa fnl ishami rya gwasa ibusoni izindi ndongozi nazo zivuga ko zidashobora kugira ico zishikirije ku ifatwa ry'izo ndongozi zibakuriye kuko zitazi icahagurukije kigashikana ibusoni indongozi y'umugambwe ku rwego rw'akarere ka bwera ubuyogoma remisi ndayigaya abo nabo basigura ko mu bisanzwe iyo remisi ndayigaya aramutswa fnl mu karere ka bwera ubuyogoma aramutse agendera intara ya kirundo hahora haba umurariko udasanzwe ndetse n'abari mu nzego z'igihugu zikomoka muri uwo mugambwe baturuka mu ntara ya kirundo bakabimenyeshwa urwo ruhande ruvuga ko rutamenyeshejwe na kimwe ku rugendo rw'indongozi ya fnl ishami rya gwasa mu karere ka bwera ubuyogoma mu kirundo ruvuga ko rutogira kinini rushikirije ku ifatwa ryabo kuko rutazi ko urugendo bafatiwemwo barukoze ku izina ryabo canke ku izina ry'umugambwe twarondeye musitanteri wa komine busoni kugira agire ico abivuze ko ntitwashoboye kumuronka yamara urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo yabwiye ijwi rya amerika ko uko bangana cumi na batandatu batanguye kubazwa n'inyamiramabi mu gipolisi muri komine busoni mu ntumbero yo kubandanya amatohoza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
n'icyanjye n'icyawe n'icyacu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda dukubitiye mu rwanda naho mugenzi wacu jean claude munyandinda tubwire ibivugwa muri siporo ejo bundi kuwa gatandatu amakipe apr fc na polisi fc yo mu rwanda yari yaserutse mu marushanwa ya afurika yari ageze mu ntera ya kimwe cya cumi na gatandatu kirangiza mu mikino ibanza mu mukino wabereye kuri stade amahoro i remera ikipe y'abasirikare b'u rwanda apr fc yatsinzwe na yanga yo muri tanzania mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo umutoza wa APR FC Nizar Kamfir w'umunyatunisiya yakubiswe icyuhagiro n'umutoza Hans wa Yanga ukomoka mu Buholandi umukino watangiranye ishyaka ryinshi ku mpande zombi Yanga ikagerageza kwerekana ko yifitiye icyizere nk'ikipe nkuru abakinnyi bayo barimo umunyarwanda Haruna Niyonzima Vincent Bosu Calvin Yondan Thaban Kamsoko Donald Ngoma na bagenzi babo bagatembereza umupira nta mususu ku ruhande rwa APRFC abasore bayo nka Jean Claude Ranzi Yannick Mukunzi Fiston Nkinzingabo na myugariro Emery Bayisenge nabo batangiye berekana ko ntabwo babafite cyane cyane ko bari bashyigikiwe n'abafana babo barimo n'abasirikare bambaye impuzankano zabo bari baje ari benshi kuri stade amahoro uku kwihagararaho kwa APRFC ariko ntabwo kwamaze kabiri kuko ku munota makumyabiri w'umukino ikipe ya Yanga yabonye igitego cyayo cya mbere gitsinzwe na Juma Abdul ku ishoti rya Kufran yateranye ubuhanga ku buryo umunyezamu Olivier Kwizera atigeze anyeganyega iki gitego cyabaye ikidobya mu mibare ya APRFC kuko yahise yisanga imeze nk'irimo gukorera mu gihombo gusa yagerageje gusatira ariko hakabura umuntu usunikira mu izamu yanga yakomeje gukina yitonze bamwe bagakeka ko ari intege nke nyamara mu by'ukuri yari amayeri yayo y'umukino yatumaga banga kwikashagura kuko bari bazi ko bamaze kwibikira impamba mu gice cya kabiri APRFC yaje yambariye kwishyura ariko ayo mahirwe ntiyahise ayisekera kuko ku munota wa mirongo irindwi na kane yatunguwe n'igitego cya kabiri cya yanga cyayisonze iki gitego cyatsinzwe n'umukinnyi wo hagati Thabani Kamusoko umusore ufite imisatsi iboshye igenda itendera ku mugongo ni ku mupira yari ahinduriwe na Juma Abdul hanyuma acenga abo mu ba kabiri ba APRFC ateye ishoti umunyezamu Olivier Kwizera awukoraho ari kuranga umujyana mu nshundura agahinda kahise kiyongera mu bakunzi b'ikipe yambara umukara n'umweru gusa ku munota wa nyuma iyi kipe yabonye igitego cyo kwihoza amarira cyatsinzwe na Patrick Sibomana umukino urangira yanga itsinze APRFC ibitego bibiri kuri kimwe umukino wo kwishyura uzabera i Dar es Salaam muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru abakunzi benshi ba APRFC bavuye ku kibuga bacitse intege ariko bamwe muri bo ngo baracyafite icyizere ko ikipe yabo ishobora kwitwara neza mu mukino wo kwishyura ndetse ikaba yakora ibikomeye igatsinda Yanga ikanayisezerera ni ukuvuga ngo twebwe ni ukuvuga ngo umuzamu aradutenguye dukubita uwahareba inzega ariko twebwe ntabwo twita ku by'umuzamu ni ukuvuga ngo yaba ikipe yaba umuzamu bakinye bari bo bose tugiye kwita ku kibazo cye kiriho yaba atake yaba umuzamu yaba iki tujye tanzania dushwanyaguza dukuramo yanga yanga turayikuramo ijana ku ijana njye niko mvuze ni ukuvuga ngo hanze ndashaka ibitego bibiri bikaba bitatu tugahita tuyikuramo nkanjye gikonete ni nasiyonari nzaba ndiyo ngiye kurara rokari guhera uyu munsi kugeza mu cyumweru gitaha ubwo yanga yatsindaga hari bamwe mu bakunzi b'andi makipe yo mu rwanda bacinyaga akadiho basa naho bishima hejuru y'ikipe APRFC muri abo bari buzuye umunezero kubera gutsindwa kwa Mukeba harimo abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagaragaye babyina mu gice cya Stade Amahoro cya nimero 17 aho bakunze kwita mu ruhango uyu mufana wa APRFC aragira icyo avuga kuri iyi myitwarire ya bamukeba ni ukuvuga ngo hano mu rwanda APRFC na, na, na Rayon Sport ni ukuvuga ngo ni abakeba ariko ni ukuvuga natwe nitugerayo simba izaba ituri inyuma nk'uko abonye hariya ku mabanderore wabonye yuko simba yari turi inyuma abafana ba simba ni ukuvuga ngo ni abakeba ku bakeba nyine ba Rayon nyine ni ibisanzwe ni ibyabo no mu rwanda basaba batuzomera ntabwo bareba ngo ni champions league cyane shampiyona ni ukuvuga ngo bo bagiye bigiye ni ukuvuga ngo ni abakeba bakeba nyine nta wabiveba bibaho mu cyiciro cy'irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya polisi fc yari iri muri congo brazzaville aho yahuraga na victoria club mukanda yo muri icyo gihugu uyu mukino wabereye mu mujyi wa point noir warangiye amakipe yambanganyije ubusa ku busa umukino wo kwishyura uzabera hano mu rwanda ku kibuga kitaramenyekana yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza byiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ubushakashatsi butari buke buramaze kwerekana ko zimwe mu nzira zifasha iterambere ry'ibihugu aho ubutunzi butifashe neza ari uguteza imbere umukenyezi kuko bavuga ko iyo abakenyezi bagize uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko banafashirizaho imiryango yabo bakayikura mu bukene yamara igitigiri kinini cy'abakenyezi ntibashira ukwizera canke ishaka ryinshi mu gutangura imigambi yo kwikorera utwabo cyane cyane usanga mu bihugu bitari bike abakenyezi batoroherezwa mu nzego zijanye n'ubutunzi nk'amabanki n'ahandi akenshi usanga bataronswa amadeni cyangwa ugasanga basabwa inyungu nininya ku madeni baba basavye kuruta izisabwa abagabo mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ambasaderi wa amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza ry'abakenyezi ku isi kathleen russell yari yifatanyije n'abaserukira ishyirahamwe ryigenga rifasha abantu kuronka amadeni ribicishije kuri internet hamwe na banki yitwa enter american development mu ngingo yo gutanguza umugambi mushasha wo gufasha abakenyezi gutangura imigambi yo kwikorera utwabo uwo mugambi utegekanya kuzofasha abakenyezi mu bihugu mirongo umunani na bitatu kuronswa imitahe muri uwo mugambi mu gihe cyose banki runaka izoha ideni umukenyezi wese azoba yashize umugambi wiwe kuri urwo rubuga rwa interineti rw'ishyirahamwe kiva ishyirahamwe kiva rizoha uwo mukenyezi amafaranga angana n'umutahe iyo banki izoba imuguranye muri uwo mugambi kandi hazoba hariko harayegeranywa amakuru yerekana uburyo uwo mugambi uzoba uri kuragenda ukora mu bijyanye n'ukuntu umukenyezi yoroherezwa kuronswa amafaranga akenera gukoresha mu migambi yiwe yo kwiteza imbere uwo mugambi wo gufasha abakenyezi kwikorera utwabo ugamije kubafasha kwiteza imbere mu buzima mu gukuraho inzitizi zibatuma batagira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe z'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko iyi mbere yaho reka tubibutse inshamake makuru twabashikirije aloyisi
urakoze frederic nkundikije amakuru twabashikirije mu gihugu cya cote d'ivoire abantu cumi na bane b'abasivile hamwe n'abasirikare babiri barishwe barashiwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi batandatu b'umuhari wa al qaida icyo gitero cyabaye ejo ku munsi w'imana cyabereye ahitwa grand basamu ni ku nkengera y'ikiyaga haruhande y'ihoteli yitwa southern star ahahurumbirwa n'abanyamahanga benshi abantu bashika mirongo ibiri na babiri barakomeretse muri icyo gitero perezida wa cote d'ivoire arasani watara yemeje icyo gitero cy'abahasize icyo gitero cy'abahashize ubuzima aca amenyesha ko abo bagizi ba nabi bose bishwe leta zunze ubumwe za amerika yateye ibyatsi ubwo bwicanyi mu gihugu cya mari naho umusirikare yamuka mu gihugu cya cade wo mu nteko za oni yarishe arashe abasirikare babiri bagenzi we akomeretsa n'ubugira gatatu mu buraruko bwa mari ejo ku munsi w'imana umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamahanga radiya ashuri amesha ko hari uwundi musirikare yarashwe ku munsi wa gatandatu yagirizwa kurasa bagenzi we ahitwa tasarite ni mu ntara ya kidare mu gihugu cya mari ubu bwicanyi bubaye ubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi zitatu muri iyo ntara nyine ya kidare ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kabiri guheze umusirikare yamuka muri cade wo mu nteko za oni yarishe umukomanda wiwe hamwe n'umuganga w'izo nteko mu gihugu cya turukiya abantu bashika mirongo itatu na bane nibo bishwe bahitanywe n'ikibombe cyaturitse ku murwa mukuru wa ankara ejo ku munsi w'imana umushikiranganji wa turukiya w'amagara y'abantu mehmed muezinoglu yamenyesheje ko abashika ijana na mirongo ibiri na batanu bakomeretse baciye bajanwa mu bitaro bitandukanye byo mu murwa mukuru ankara cumi n'icyenda muri bo amenyesha ko bababaye cyane mwezi noglu amenyesha kandi ko icyo gitero cyabereye hafi y'ahitwa kizilaye hari imiduga kandi hari ibituro by'imiduga yunguruza abantu ni hafi y'ubuserukizi bw'ibihugu bitari bike hamwe n'inyubakwa za leta mu gihugu cya turukiya muri zimbabwe inama nkuru y'abepiskope muri icyo gihugu itegekanya gutunganya inama hagati y'imigambwe ya politike hamwe n'abakandida bazoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu ngabo z'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.